iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi rya amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda kuri uyu wa kabiri itariki mirongo ibiri na zibiri z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani muri studio ya washington dc muri kumwe na oriane tangishaka mu burundi turiko tuvugira ku mirongo migufi yitwa shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu rwanda naho mutwumvira kuri fm 104 n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm 88 n'ibice bitatu mudukurikira kandi kuri facebook live aderesi yacu ni voa radiyo yacu mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi ndabahaye ikaze mwese mu biganiro byacu muri kumwe na oriyani tangishaka Urumva rero twebwe ntidushobora kuvyemera kuko birimwo amakosa menshi cyane tuzokwitwara kandi batadutunganirije ntizobatubaye aba mbere ibiharuro bashikirije twebwe mu muryango w'adasigana iproda tubona ko ari ibiharuro by'ukuri twebwe rero turashimisha n'ivyo bashikirije kuko ego yatsinze eh, ni uburenganzira bwabo kugira icyo bashikirije uyu ni evariste ngayimpenda icegera c'umuyobozi w'amizero y'abarundi wa kabiri ni gashitsi abel arongoye umugambwe ipona bempi bavuga ku vyavuye mu matora ya kamarampaka ku ibwirizwa shingiro ryahinyanyuwe mu burundi iyo nkuru hamwe n'iyerekeye ibura ry'isima yo kubaka mu rwanda hamwe n'amakuru yandi avugwa hirya no hino ku isi twayabateguriye tubahaye ikaze mwese reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugiye kuyashikirizwaho na mugenzi wacu aloise bigirimana amahoro neza aloise amahoro oriyane tuyahere kuri iyi nkuru ya leta z'ubumwe za amerika ku burundi igihugu cya leta z'ubumwe za amerika kivuga ko itunganwa rya kamarampaka mu burundi ryabuzemo umuco rirangwa no guhagarika ibimenyeshamakuru hamwe no gutera ubwoba abatora mu itangazo ryasowe ejo ku munsi wa mbere amerika ivuga ko naho uburundi bwemereye abatavuga rumwe na leta kwiyamamaza hagaragaye gukubagurwa ku batemera ihinyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro mu mezi yabanzirije amatora ibya amerika isanga byaratumye haba icuka cy'ubwoba mu batora iryo tangazo rivuga ko atandorerezi zigenga zabonetse mu gihe cyo gutangaza ibyavuye mu matora amerika isaba umugambwe uri ku butegetsi mu burundi kubahiriza amasezerano y'arusha ku bijyanye n'ibiringo by'umukuru w'igihugu no kubahiriza uburenganzira bw'abanyagihugu bwo gushyikiriza ikiri ku mutima kureka bagatunganya amakoraniro kandi bakiyunga mu mashyirahamwe leta z'ubumwe za amerika imenyesha ko ishyigikiye abarundi kandi bifuriza kazoza keza karangwamwo iterambere mu butunzi umutekano hamwe n'ubwigenge ku banyagihugu ibyo amerika ibishikiriza mu gihe leta y'uburundi yo ivuga ko amatora yabaye mu muco n'aho abatavuga rumwe nayo basaba ko iyo kamarampaka isubigwamo inama ya oni ijejwe amahoro n'umutekano ku isi yasabye ejo ku munsi wa mbere igihugu cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo gukuraho iyi ngingo ibuza abagira imyiyerekano mu gihe hatekanijwe amatora mu kwezi kw'icumi na kabiri oni igasaba ko ata n'umwe akwiye kuyakumirwamwo muri raporo yo kuwa ndwi z'ukwezi kwa gatanu umunyamabanga mukuru wa oni antonio guterres yari yasabye leta ya kinshasa gukuraho iyo ngingo amakuru dukesha itororokanizo ry'amakuru ry'abafaransa afp avuga ko iyo nama ya oni ijejwe umutekano yasabye impande zerwa n'ibibera muri kongo kubandanya kubahiriza ikirangamisi cy'amatora kandi yibutsa ko ari ngombwa ko hafatwa ingingo zihutirwa zo kugarukana icyizere muberwa n'ayo matora muri icyo gihugu abajejwe gutabara mw'ibahari muri Espanye batangaje ko bashoboye gutabara ku munsi umwe w'ejo ku wa mbere abimukira amajana abiri na cumi n'indwi barimwo abagore mirongo ibiri na bane hamwe n'umwana umwe bari ko bagerageza kujabukira muri Espanye bari mu bwato cumi bwari buvuye muri Afurika ku bw'ishyirahamwe OIM ryishinze impunzi n'abimukira abimukira bagerageza kujabukira muri Espagne bamuka cyane cyane mu bihugu vya Maroc, Algeria, Guinée, Cote d'Ivoire, Gambia hamwe na Syria. OIM ivuga ko muri rusangi abantu amajana atandatu na mirongo itatu na batanu bamaze gufa canke babuzwe irengero mw'ibahari mediterane kuva mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani nawe perezida wa leta z'ubumwe za amerika donald trump kuri uyu munsi wa mbere arakira mugenzi we wa korea y'epfo mu biro white house ni mu gihe akiri gukekeranya nimba inama ihuza abategetsi ba amerika na korea ya ruguru izoba nk'uko bitekanijwe perezida moon jae in muri iyo nama imara amasaha abiri atekanya kongera kwemerera perezida trump ko inama yo mu kwezi kuza hagati yiwe na perezida wa korea ya ruguru kim jong yune ishobora gushika ku kintu gikomeye kitazokwibagirwa amakuru ava mu bategetsi muri leta zimwe za amerika no mu makungu avuga ko perezida trump yafashe umwanya wo kubaza abamufasha hamwe n'abandi bategetsi mu makungu nimba yobandanya uwo mugambi wo kuja i singapore kubonana na perezida kim jong yune abanyakoreya ya ruguru baragabishije ko bashobora kutazitabira ibiganiro na trump bagiriza amerika kwishyira inzitizi imbere mu gusaba ko porogaramu ya nikereyere y'igihugu cyabo yohagarikwa mu gusozeranaho inyuma y'iminsi ine y'ibiganiro by'amahoro byo ku rugero rwo hejuru ku murwa mukuru wa etiyopiya Addis Abeba umwe mu bategetsi ba leta ya sudani y'epfo yavuze ko impande zerwa zateye intambwe iboneka ku bibazo by'umutekano ariko ko ata kinini cyashyizwe ko ku bijyanye n'intwaro hamwe n'ibindi bibazo umushikiranganji wa sudani y'epfo kumenyesha amakuru mikayeli makwey yabwiye radiyo ijwi rya amerika ko impande zirwana zumvikanye gushinga igisirikare kimwe ariko ko zananiwe gushinga ikirangaminsi ibyo bizoberamo
urakoze aloyize kuri aya makuru avugwa hirya no hino ku isi udushikirije ubu naho ni wa mwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini umugwi w'igihugu ujejwe gutunganya amatora seni washyize ahabona ibiharuro by'imfatakibanza byavuye mu matora yo kwemeza cyangwa guhakana ibwirizwa shingiro ryahinyanyuwe mu burundi Pierre claver ndayicariye yemeje ko ego yatowe ku bice birenga mirongo indwi ku ijana nayo oya itogwa ku bice birenga cumi n'icyenda ku ijana muronani amizero y'abarundi bavuga ko batemera ivyo vyashikirijwe n'uyo mugwi evariste ngayimpenda icegera c'uwurongoye ubwo runani yavuze ko bagiye kwitura ubutungane ibindi kuri iyi nkuru mugenzi wacu raymond nzimana lowi aganye abo banza 80,74% le non 12,51%
Pierre Claver ndayicariye arongoye mu gwisene yatanguye gutangaza ibiharuro byavuye mu matora ku ntara ku ntara aho bikaboneka hose mu ntara zigize igihugu cy'u Burundi ko ego izi imbere ya oya aho oya ifise amajwi menshi naho itazi ubwa mbere ni mu gisagara ca Bujumbura aho naho yatowe ku bice mirongo ine na bine n'ibice ubusa rimwe ku ijana uyarongoye seni ahejeje intara zose yaciye atangaza ibiharuro mfatakibanza ku rwego rw'igihugu ego ikaza imbere n'ibice birenga mirongo irindwi ku ijana Le taux de participation au niveau national c'est 87.
abitavye ayo matora ni ibice mirongo icenda na bitandatu n'ibice mirongo ibiri na bine ku ijana abatoye yego mu gihugu bangana n'ibice mirongo irindwi na bitatu n'ibice mirongo ibiri na bitandatu ku ijana oya yatowe ku bice cumi n'icenda n'ibice mirongo itatu na bine ku ijana amajwi yabaye imfa gusa angana n'ibice bine n'ibice cumi na kimwe ku ijana amajwi ataho aharugwa nayo ni ibice bitatu n'ibice mirongo ibiri n'umunani ku ijana
L'abstention représente 3,28%.
ndayicariye yemeje ko ibiharuro by'abatoreye hanze y'igihugu cy'u Burundi bitaraboneka uyarongoye seni akemeza ko naho byoboneka atacohinduka ku catsinze kuko abatoreye hanze ari bake cyane bangana n'ibice ubusa n'ibice mirongo ibiri n'indwi ku ijana mu runana mizero y'abarundi bamirira kuri ivyo biharuro varisito ngayimpende cegera c'urongoye urwo runani yemeje ko bagiye kwitura ubutungane natangajwe cyane n'ingene mukuru wa seni aheza agira ibikorwa avuga ko byagenze neza uza ko ata kintu na kimwe yigeze yumva cyagenze nabi twe ntitwabyemeye twari twaranamwandikiye twari twarasohoye itangazo turavuga ko tudashobora kubyemera ko birimo amahinyu menshi cyane murazi yuko hari abarorerezi babujijwe gushika aho amatora abera murazi yuko hari abandi basohowe hageze kubiharura murazi yuko hari abatewe ubwoba guca bagenda gushika naho basiba ntibagende urumva rero twebwe ntidushobora kubyemera kuko birimo amakosa menshi cyane tuzokwitwara kandi batadutunganirije ntizobatubaye aba mbere muri ipro nabo barashima abel gashatsi arongoye iprona akavuga ko utunenge twibonekeje mu matora tutoshobora gutuma amatora asubirwamwo kuko twagiye turatorerwa umuti ibiharuro bashikirije twebwe mu muganga w'adasigana iproda tubona ko ari ibiharuro by'ukuri twebwe rero turashimisha n'ivyo bashikirije kuko ego yatsinze eh, ni uburenganzira bwabo kugira icyo bashikirije ko baja kwitwara naho nyene nibaza ko baza bafise ivyo berekana kugira ngo ibirego vyabo vyemerwe ariko twebwe mu muganga w'adasigana iprona ko haba akanenge akacanke kariya ni ibintu bisanzwe turavye utunenge twaboneka ni utuntu duto duto tutotuma ko aya matora tugiyemwo afutwa canke eh, bavuga ko yosubirwamo tuvuga rero ko ni ibintu bisanzwe bisanzwe kandi umugwiseni waragerageza guca eh, ubanguka kugira ngo utwo tuntu duto duto dukosowe umugwiseni busheje gutunganya amatora wamenyesheje ko gushika ubu atamugambwe canke abigenga barawitura mu kwerekana ivyotuma ayo matora asubirwamwo ndayicariye arongoye uyu mugwi aca ashima ko ayo matora yagenze neza mu kumenyesha ko uyu mugwi urindiriye ibiharuro vy'abatoreye hanze y'igihugu kugira ushikane ibiharuro nabanduka muri sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro ry'uburundi ibujumbura remonze imana ijwi rya amerika urakoze Raymond kuri iyo nkuru patiri karito niyo yitungiye icegera cy'umunyamabanga ajejwe ibiro bijejwe iterambere rya diyoseze nkuru ya gitega yatowe ikiziga mu biro iwe ku munsi wa mbere abajejwe igipolisi n'amagara y'abantu bagize amatohoza ariko ibyavuye muri yo ntibirashigwa habona ubwo rupfu rushitse mu gihe kuri uno wa mungu uheze mu ijoro hari uwundi mupatiri akorera muri paruwasi ya nyabihanga muri diyoseze nkuru ya gitega nyene yakomeretse arashwe n'umuntu ataramenyekana mugenzi wacu firide d'antoine sabimana aratubwira ibindi kuri iyi nkuru kugira umukunzi wacu patiri karitosi niyo yitungiye imana yarengukije aronka ikibanza mu birimba by'ijuru aho imana ivyagiye iki cari igisabisho caherekeza padiri karitosi nico yitungiye mu mukino w'ibitaro bikuru vy'akarere ka gitega inyuma y'aho bamutoye ikiziga mu biro vyiwe amakuru twahawe n'ababa muri paruwasi mushasha mu biro bijejwe iterambere rya diyoseze nkuru ya gitega ari naho bashoboye kumenya ubwa mbere ko padiri karitosi nico yitungiye yasandavye yemeza ko ataruguma rwagaragara ku mubiri w'uwo muhisi ayo makuru nyene abandanya amenyesha ko icargaragaye ari uko yabanje kuyogwa cane imbere y'uko asandaba nk'uko n'agasego k'intebe yise biteguje kavyerekana ni ikibazo cateye amakenga abakunzi biwe n'abajyango biwe ndetse nabo basangiye ibanga ry'ukwebera imana kuko padiri nico yitungiye bavuga ko yari umuntu atabugwaye ingendanwa na bumwe yari afise uwo muhisi kuri uno w'imana yari yasomye imisa ya kabiri muri paruwasi ya giheta komine intara ya gitega bamwe mu bagenzi biwe babwiye ijwi rya amerika ko mu masaha ya saa kumi bagerageje kumutelefona ayo masaha telefone ziwe zarasona ariko hakabura uwitaba asanzwe wa mu nyubakwa z'abihebeye imana ba diyoseze nkuru ya gitega ziri mu karitsiye nyabututsi mu gisagara ca gitega aho bita kuri procure abanyi bibo bavuga ko baherutse bugica yitegura ngo aje kurangurura ubutumwa muri komine ya giheta abo babanyi biwe bavuga ko barindiriye ko ataha amaso ahera mu nzira amakenga y'abo bakorana yagiye ahabona igihe cegera isaha indwi aho babomora umuryango w'ibiro vyiwe mw'ishirahamwe ryishinze guteza imbere diyoseze nkuru ya gitega ababomoye bavuga ko basanze yiseguje umudo w'intebe yo mu biro aho bavuga ko vyagaragara ko imbere yo gusezera isi yabanje kuyogwa ndetse bakavuga ko ivyo yayogwa vyarimwo ibintu bisa n'amaraso uravye aho yayozwe igipolisi catabajwe n'abajejwe amagara y'abantu mu ntara baraza gusuzuma ikiziga ariko gushika igihe c'isaha cumi na zibiri ivyavuye mu matohoza y'izo nzego vyari bikiri mw'ibanga umwe mu bapadiri yari yemeye kugira ico abwiye abamenyeshamakuru bari ngaho ariko mu nyuma twamuhize turamukena igihe cy'isaha cumi ku muhingamo niyo imodoka rusihaba nibaye ku bitaro by'akarere ka gitega yaza gutora ikiziga ca padiri karitosi niyo yitungiye igitwara mu biruhukiro bw'ivyo bitaro imbere yo kumutwara abagenzi abakirisitu nabo basangiye ibanga ry'ukwebera imana babanje kumuvugira igisabisho kugira ngo twebwe twese dukoraniye ngaha kwemera kwacu ntikurengerwe n'ububabare bwatewe n'igicaduka c'urupfu ntitubisa mu mutima
umusaseredoti yararongoye ico gisabisho yamenyesha abari ngaho ko ibindi bijanye n'urupfu rw'ugwo mwiheberamana ndetse n'amaziko yiwe bazobimenyeshwa hanyuma ubwo rupfu giturumbuka rushitse mu gihe hari undi mupadiri wo muri paruwasi nyabihanga muri diyoseze nkuru ya gitega nyene yarayatswe kugandagurwa n'abantu bataramenyekana padiri defosi isaba kwigura yarashwe n'umuntu yamusanze mu nyubako za paruwasi aho asanzwe aba amurasa amasasi atatu kuguru no mu mbavu uwo musaseredoti yari yarusimvye ariko aravurirwa ku bitaro kira hospital mu gisagara ca bujumbura inyuma y'iryo raswa rya padiri sabu kwigura difonsi abantu babiri bamaze gufatwa mu mvu z'abatohoza nk'uko bimenyeshwa n'igipolisi aho muri komine ya nyabihanga igitega fide d'antoine sabimana ku bw'ijwi rya amerika
banywanyi bakunze ibijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya fm mu rwanda no mu burundi mu gihe imirongo ya fm yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira ibihumbi birindwi magana atatu makumyabiri na gatanu ibihumbi icyenda magana atandatu mirongo inani na gatanu ibihumbi icyenda magana inani cumi na gatanu n'ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda mirongo cyenda na gatanu guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu cumi na bitanu magana ane mirongo itandatu ibihumbi cumi na bitanu magana atandatu mirongo irindwi na gatanu n'ibihumbi cumi na birindwi magana atanu mirongo itatu naho guhera saa mbiri kugeza saa yine z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi ibihumbi bitandatu na mirongo ine ibihumbi icyenda magana ane mirongo irindwi igihumbi n'ijana na mirongo irindwi n'ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu na mirongo itatu ni ijwi ry'amerika ku mirongo migufi yitwa short waves tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu
tuve mu burundi tuje mu rwanda leta y'u rwanda irasaba abanyagihugu bagura amasima yo kubaka ko bokwihutira kuvuga abacuruzi babahenda ku biciro bakabimenyesha ubushikiranganji leta ivuga ko sima mu rwanda ikwiye kutagurishwa amafaranga arenga ibihumbi umunani n'amajana indwi ku zikorerwa mu rwanda naho iziva hanze y'igihugu zikagurishwa amafaranga atarenga ibihumbi icenda ibindi kuri inkuru mugenzi wacu asumta kaboyi hashize iminsi abubatsi bamwe barahagaritse akazi bivuga ko nta sima iboneka ku isoko bwabaye ubwa mbere umufuka wa sima ikorerwa mu rwanda ugera ku mafaranga ari hagati y'ibihumbi cumi na bitatu kugeza kuri cumi na bitandatu uvuye ku mafaranga ibihumbi umunani magana arindwi minisiteri y'ubucuruzi n'inganda ivuga ko ibi byatewe n'uko mu minsi ishize uruganda rwa sima ruherereye mu karere ka rusizi mu ntara y'uburengerazuba rwari mu bikorwa byo kuvugurura amamashini yarwo ndetse binahurirana n'uko ibyo bikorwa byanakorerwaga no mu nganda zikora sima mu karere minisitiri munyeshyaka vensi ushinzwe ubucuruzi yabwira dijwi rya amerika ko hari abacuruzi benshi bitwaje irizamuka batangira guhenda sima uyu muyobozi avuga ko aba bacuruzi bakubye kabiri ibiciro kandi bari bararanguye iyo sima ku biciro bisanzwe minisitiri munyeshyaka avuga ko ubu ikibazo cya sima cyarangiye ko abacuruzi badakwiye kongera guhenda sima ni ukuvuga ngo n'ubundi isima bafataga ku bihumbi umunani magana atanu bakayiranguza ku bihumbi umunani magana arindwi bakomeje kuranguza ku bihumbi umunani magana atanu ku buryo nta gisobanura kongera ibiciro icyabisobanura ni uko abantu bavuga bati ubwo nkeya abantu bayishaka reka natwe tubibonemo inyungu tuzamura ibiciro kuko abashaka sima ari benshi ariko igihe tukumva batari byo kuko kuba waranguye ikintu ukajya gukuba kabiri igiciro ntabwo aba ari byo ubu ni ukuvuga ngo umuturage ntiyakaba yarenze amafaranga yagiye kugura sima kuri abo bayicuruza yasimerwa ntiyagomye kuba arenza ibihumbi umunani magana arindwi kuyoba hanze rero yo rwose nayo irahari ihagije twari twagize inama nabo abayizana bayikura hanze mu cyumweru gishize nabo tubabwira ko ibyo bintu byo kuzamura ibiciro atari byo abahenda cyane turabahana rwose ntabwo aba ari iri bura rya sima ndetse n'aho ibonetse bikagaragara ko ihenze cyane byabaye ikibazo cyane ku bantu bari basanzwe bakora imirimo y'ubwubatsi aba ni bamwe mu baturage bavuganye n'ijwi rya amerika tugize ingaruka none se niba sima yaguraga yaguraga umunani ikaba igeze mu bihumbi cumi na binga urumva atari menshi nta kazi twebwe twabona ba nyirishanse nyine barahagarika akazi kakabura sima kubakisha byarahagaze natwe dukora akazi k'ubuyede kabaka ahubwo dukunda no gukora mvirope na biriya bipapuro bya sima tubikoramo mvirope nk'ubu tumaze igihe twarabibuze kubera ikibazo cya sima kubera ikibazo cya sima irahenze cyane ubu byakugizeho ingaruka kibowe nawe ingaruka nyine y'ubushomeri no gusonza no gusonjesha abana ntubona akazi ntubona n'icyo ukora ubu se hano hose habaga hashyushye ubona za shanse hano hose hashyushye bakora ariko ubu nta muntu ugikora igihombo kivugwa n'aba baturage bagihuriweho n'abacuruzi bamwe bemeza ko bagiye kumara amezi asaga abiri badacuruza sima ko baravuga ngo sima ngo ntabwo ngo zuriye ibiciro ngo n'ubundi ibiciro byazo ni bya bindi ariko warebaho wareba ko wabona ikamyo- ikamyo ziza ngo byibura ubona abacuruza amasima bazifate ukazibura nyine ni ikibazo kumva wamara amezi abiri utabona sima aba ari ikibazo gucuruza ibindi bintu bindi udafite sima kandi usanga ucuruza sima nyine uba ubona ko ari ikibazo aho kubera ukuntu nyine i- imeze inabura no kuyibona ari ugushugurika bituma nyine twebwe tuzihorera tuba tuziritse leta ivuga ko ikibazo cyari cyagaragaye cyatumye sima igabanuka cyarangiye ku buryo mu minsi mike sima izongera kugarurwa ku isoko nk'uko byari bisanzwe leta iravuga ko umufuka wa sima utagomba kurenza ibihumbi umunani magana arindwi ku isima yo mu rwanda nawe isima ituruka hanze ntirenze amafaranga ibihumbi icyenda ibi ariko siko birimo gukorwa kuko henshi na henshi mu bacuruzi nta sima yo mu rwanda igaragara aho isima iri haboneka sima ituruka mu mu gihugu cya uganda aho usanga umufuka ugura ibihumbi cumi na kimwe cyangwa se cumi na bibiri minisitiri munyeshyaka avuga ko abacuruzi batazubahiriza ibiciro baba barishyiriyeho bazahanwa uyu muyobozi avuga ko ibihano bihabwa umucuruzi wahenze abaturage biva ku mafaranga ibihumbi makumyabiri kugeza kuri miliyoni ebyiri minisitiri w'ubucuruzi yasabye abaturage ko batakwemera guhendwa kandi babireba twababwira abaguzi nibareke guhendwa bamenye ko ibiciro ni bya bindi basanzwe bazi kandi bange guhendwa nyine ndetse nagira n'ubahenda babitumenyeshe ku nimero mirongo itatu na kabiri makumyabiri na kabiri nimero uhamagara ku buntu bakakwitaba hanyuma bakagufasha minisiteri kandi ivuga ko yashyizeho itsinda ry'abantu bashinzwe kureba niba abacuruzi ba sima badahenda abaguzi kugeza ubu abantu barenga makumyabiri n'umunani nibo bamaze gufatirwa mu makosa ndetse bakaba baraciwe amande ari hagati y'ibihumbi ijana kugeza ku bihumbi magana atatu leta ivuga ko mu myaka ibiri iri imbere uruganda rwa sima rwitezweho kujya rutanga sima ikenerwa mu rwanda ku buryo ruzajya rusohora toni ibihumbi magana atandatu ku mwaka ni ukuvuga ko ruzaba rufite ubushobozi bwo gusohora toni zisaga igihumbi magana atanu ku munsi asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali urakoze yasumta tukiri mu rwanda kuri uyu wa mbere harabaye urubanza rwo gushira umukono amasezerano y'umwumvikano hagati y'amashyirahamwe y'indege y'igihugu cy'u rwanda n'igihugu cya ghana leta zombi zivuga ko bizotanga inyungu mu nzego zitandukanye ibindi kuri iyi nkuru mugenzi wacu eric bagira ubusa arabidushikiriza aya masezerano y'ubufatanye hagati y'ibihugu byombi mu by'indege impande zombi ziremeranya ko ari ingenzi cyane mu guteza imbere ubuhahirane ku bihugu byombi ni amasezerano yaba ku bahagarariye ibihugu by'u rwanda na ghana bavuga ko yari amaze imyaka umunani bayategura kuri iyi nshuro ibihugu bikaza kwemeranya kuyashyiraho imikono ku rwanda ni inkuru nziza kandi ifite icyo isobanuye kuri kampani ya rwanda yitwara abantu n'ibintu kuko ku ikubitiro aya masezerano azatanga uburenganzira kuri rwandeya bwo gufata abagenzi muri gani bajyana mu bindi bihugu by'amahanga bwana jean dodier uwihanganye umunyamabanga wa leta ushinzwe gutwara abantu n'ibintu muri minisiteri y'ibikorwa remezo mu rwanda arasobanura bimwe mu bikubiye muri aya masezerano u rwanda rwashyizeho imikono n'igihugu cya ghana dusanzwe tujya abuja duturutse a- ghana turatekereza no gukoresha akra tujya no mu bindi bihugu byinshi harimo ndetse n'ibihugu by'i burayi ndetse na leta zunze ubumwe za amerika impamvu ghana ni uko akra ifite uburyo bwihariye kuko buriya kugira ngo ujye mu bihugu eh, bikomeye byateye imbere ku bijyanye n'iby'indege bisaba ko hari za audit igihugu kiba cyarakorewe ghana rero yakorewe audit ni- na, na leta zunze ubumwe za amerika byitwa faa ikaba iri ku rwego rwiza minisitiri wihanganye akavuga ko uretse no gufata abagenzi muri ghana berekeza mu bindi bihugu bikozwe na rwandeya aya masezerano afite umwihariko mu masezerano twasinye uyu munsi twemerewe gukoresha ikibuga cy'indege icyo ari cyo cyose hari ibibuga by'indege byinshi muri ghana barimo barakora ni igihugu kinini nabyo ubwabyo gutwara abantu mu ndege muri ghana ubwabyo bishobora kuduha umusaruro ubu rero amasezerano twasinye araho uburenganzira rwandeya yaba gukoresha ikibuga cy'indege cya kara ijya ahandi mu mu bice mpuzamahanga ariko yaba no kujya mu bindi bice ibyo ari byo byose muri ghana madame cecilia abenadapa minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu muri ghana nawe arasanga aya masezerano azatanga inyungu ku bihugu byombi cyane mu koroshya imigenderanire kuko asanga n'abaturage b'ibihugu byombi bakeneye kwagura imigenderanire arabishingira ku bunararibonye mu rugendo yagize n'itsinda bari kumwe berekeza mu rwanda Supposing we didn't have Rwanda, it would have taken us at least two days to come here. A journey of five hours. Hmm?
aha aragira ati tuvuge ko wenda tutari dufite rwandeya byagombaga gufata byibura iminsi ibiri kuza hano urugendo rw'amasaha atanu udahagaze ni amasaha atanu byari bube amasaha mirongo ine n'umunani rero twazigamye icyo urebye ku bunararibonye bw'urwo rugendo rumwe twazigamye ingufu twazigamye amafaranga twazigamye igihe birumvikana kandi hano twaruhutse twakoze ibyo birometero byose rero birumvikana ko dukeneye ubufatanye nk'ubu kandi nanone dufite imihanda tutari dukoresha kugeza ubu dushaka guha rwanda imwe muri yo kubera ko tuzi ko itanga serivisi nziza because we know the quality of service that they are providing.
ingendo za rwandair ziraguka umunsi ku wundi ariko abagenda muri iyo kampani y'indege bo bagakomeza kwinubira ko ibiciro byayo bihanitse kuri iyi nshuro ababishinzwe batangarije abanyamakuru ko uku gukomeza kwagura ingendo biri mu bizatuma ibiciro bigabanuka biri mu magambo ntibagaragaza ngo bizatangira gushyirwa mu bikorwa ryari n'uburyo bizakorwa rwandair iragura ingendo muri ibyo bihugu by'amahanga ya kure kandi ku butegetsi ni intambwe nziza ku rundi ruhande na n'ubu biracyari ikibazo hagati y'u rwanda n'igihugu cy'igituranyi byakunze gusangira akabisi n'agahiye icyo ni igihugu cya uganda kimwe mu byakuruye icyuka kibi hagati y'ibihugu byombi na n'ubu bitarasobanuka neza hazamo ko uganda yaba yarimanye ikibuga cya entebe ikampara aho rwanda yashakaga kugifata abagenzi bavana ikampara berekeza mu bwongereza u rwanda ruravuga ko ibiganiro kuri iyi ngingo bigikomeje kandi rugakomeza guha icyizere amasezerano yashyiriweho imikono i kigali na bimwe mu bihugu bya afurika agamije kugira isoko rusange ku mugabane mu gutwara abantu n'ibintu rwandeya ijyayo entebe inshuro nyinshi iyi ruti imaze kumenyerwa kandi imeze neza ni ukuvuga ngo dushobora gufata n'abagenzi tukabavana entebe tukabazana hano kigali bakaba bashobora kujya n'ahandi ibyo gukoresha entebe tujya ahandi nabyo ibyo ni ibintu abantu bakomeza kuganiraho kandi dutekereza ko bizakemurwa n'ibi ngibi bijyanye n'isoko rusange rya afurika kugeza ubu u rwanda rurabarura ingendo zisaga makumyabiri n'eshanu kampani ya rwanda imaze kwagura zirimo makumyabiri n'ebyiri zo ku mugabane wa afurika amakuru dukura muri minisiteri y'ibikorwa remezo mu rwanda aremeza ko muri iki cyumweru bishoboka ko u rwanda rwazasinya n'andi masezerano y'ubufatanye n'ibihugu bya togo na angola ku bijyanye n'imikoreshereze y'ikirere aha bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali urakoze eric kuri iyo nkuru ijwi rya amerika rirabashikiriza ibyiyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribashikiriza imwe mu migabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
imikangara mirongo itandatu y'abanyanigeria bazorungikwa muri leta zunze ubumwe za amerika muri porogaramu ya mandela washington fellowship yo muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani mu kiringo c'indwi zitandatu kuva ku itariki mirongo ibiri z'ukwezi kwa gatandatu gushika ku itariki zibiri z'ukwezi k'umunani porogaramu ya mandela washington fellowship igenewe imikangara y'imboneza z'abanyafurika iyo porogaramu irimo inyigisho zigenewe kuba imboneza no kumenyana hamwe no guhanahana amakuru batandatu muri iyo mikangara mirongo itandatu y'abanyanigeria bazorungikwa muri amerika bazogumayo mu kindi kiringo c'indwi zitandatu aho bazoronswa ubumenyi mu masosiyete n'amashirahamwe yaho hisunzwe porogaramu ya mandela washington fellowship kaminuza mirongo ibiri n'indwi zo muri amerika zizokwakira imikangara y'imboneza amajana indwi ituruka mu karere ko muri afurika yo munsi y'ubugaragwa bwa sahara aho bazoronswa inyigisho ku bijyanye no kuba imboneza ku bandi ku bijyanye n'imirimo y'ubudandaji kwishyiriraho imirimo yo kwiteza imbere no kuyobora abandi nigeria nicyo gihugu kizorungika igitigiri kinini cyane cy'imikangara y'imboneza kurusha ibindi bihugu byo muri afurika munsi y'ubugaragwa bwa sahara muri porogaramu ya mandela washington fellowship y'uyu mwaka muri iyo porogaramu leta zunze ubumwe za amerika zatumiye kandi abandi bategetsi bajejwe amabanga akomeye muri nigeria kugira bagire uruhara mu ruganda rujejwe gufasha abakiri bato muri bo harimwo afolabi imukwede umuhanuzi mukuru adasanzwe mu biro vy'icegera ca perezida wa nigeria ku bijanye no gushiraho ubuzi sarah maka ubabe umuyobozi w'umugambi one campaign na lawrence afere yari muri porogaramu ya mandela washington fellowship yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane mu ijambo ry'iwe umuhanuzi muri ambasade ya amerika muri nigeria aruna amirtanayagam yasiguye ko abanyanigeriya barenga ibihumbi cumi na kimwe basabye kwemererwa kuja muri porogaramu ya mandela washington fellowship y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani inyuma y'uko ibisabwe n'abo bantu byihwejwe bakabazwa ibibazo haba mu bisagara bya abuja lagos ibadan paul harcourt na kalaba imikangara mirongo itandatu muri bo niyo yemerewe amirtanayagam yasiguye ko nigeria aricyo gihugu gifise igitigiri kinini cyane kurusha ibindi bihugu byo muri afurika c'imikangara y'imboneza yemerewe muri porogaramu ya mandela washington fellowship yo muri uyu mwaka yatangaje ko ari ikimenyetso c'imigenderanire ikomeye hagati ya amerika na nigeria mu ijambo ubuserukizi bwa amerika muri nigeria bwashikirije buriko butera iteka izo mboneza icegera ca ambasaderi david young yasabye izo mboneza kwitanga ku vyerekeye ako karyo baronkejwe yatangaje ko amerika ibahaye akaryo kugira bazogaruke muri nigeria bafise ubuhinga kurushiriza kugira bashobore kubusangira n'abandi banyanigeria
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika ni naho duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha ndashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma n'abadafashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije kuri mikoro mwari muri kumwe na oriane itangishaka ndabashimiye mwe mwese mwaduteze amatwi mubandanye mwumviriza radiyo mukunda ijwi ry'amerika